Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika muramutse inshuti mwese mu muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni kuwa gatatu itariki zitanu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkurikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi turavuga tutaba abantu aho kuvuga ngo tujye guhagarara ku mihanda n'abapolisi tujye kubafata byaba byiza tuboherereje ubutumwa bugufi bubabwira yuko hari imyenda bafitiye utwo turere dutandukanye uyu ni buri ukundo wajejwe guhuza ibikorwa muri koperative y'abahoze mu ngabo mu rwanda ariko batubwiye kugomba kwishyura amafaranga nturebye n'imodoka embe ese niwe wayitunze bwa mbere cyangwa yari irimo ideni imbere buriya n'iyo karita ejo n'iyi modoka ukuntu igihe yahinduriwe bakora barambwira ngo ubwa mbere ngo nari i rubavu sinishyura i rubavu igira utwa kuko imodoka ishaje nta nubwo ishobora kugera ku muhini mitasiyo abo nabo n'abatunze imodoka mu mujyi wa kigali bavuga ku mafaranga bacibwa muri uyu mujyi izi nkuru zose turazigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu rosine munezero mwaramutse neza rosine umwanya n'uwawe udushikiriza amakuru avugwa muri iki gihe
mwaramutse frederic mwaramutse namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika aho muri hamwe hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya sudani y'ubumanuko aho abanyagihugu bahunze intambara zimaze iminsi ziri muri icyo gihugu bivugwa ko bariko bapfira mu ikambi bahungiyemwo mu gihugu cy'ubuganda bivuye ko atabuvuzi bukwiye bafise abo banyagihugu bahunze intambara ziri hagati ya leta ya sudani y'ubumanuko n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho basaba leta ya sudani kwicarana n'iyo migwi bagwana kugira abo banyagihugu bashobore kuronka agahengwe abanyagihugu baba mu karere ka morobo muri sudani y'ubumanuko bavuga kandi ko ibarabara riva rikuru riva muri sudani y'ubumanuko rija mu gihugu cy'ubuganda ryugawe n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho izo mpunzi zahungiye mu gihugu cy'ubuganda zivuga ko abana bashika kuri batandatu bamaze kwitaba imana bivuye ko bakenye ubuvuzi izo mpunzi zikavuga kandi ko ibintu bishobora gutera byunyuka ari hamwe indwara zo gucibwamwo hamwe na malariya zibandanije kwiyongera muri iryo kambi zirimwo mu kwezi guheze kw'icenda onu yari yatangaje ko abantu bashika ku bihumbi ijana bari bugaraniwe muri ako karere batagira n'inzira yo gucamo kugira bahunge kuri wa kabiri mu gisagara ca Farmville muri leta ya Virginia niho ivyegera vy'abakandida bahiganirwe ikibanza c'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika Tim Kaine w'abademokrate na Mike Pence w'aba republikani bahuriye mu kiganiro cateramishijwe n'umunyeshamakuru wa CBS Ellen Kuyano Ico kiganiro cari kigamije guha ijambo abakandida bagahangana ku bijanye na politike bafise ku gihugu cabo hamwe n'imigeranderanire ya Amerika n'andi makungu. Kane yagarutse cyane ku bijanye n'ingendo y'umukandida Trump aho yavuze ko yagwije ubutunzi bwiwe mu gucinyiza abantu bato bato nayo umukandida Mike Pence w'abarepublikani yaneguye politike y'umukandida Hillary igihe yari umushikiranganje wa Amerika ku bijanye n'intureka zadutse mu bihugu by'abarabu akavuga ko yavyifashemwo nabi abo bakandida bompi bavuga ko batabona kumwe ibibazo bitandukanye bijanye n'ubutunzi umutekano imigenderanire hamwe n'ikibazo kijanye n'abimukira bari ku butaka bwa Amerika mwomenya kandi ko kimwe mu bikorwa nyamukuru by'icegera cy'umukuru w'igihugu cya muri Amerika ari ugusubirira umukuru w'igihugu mu gihe yitavye imana canke atanze imihoho umuyobozi w'agatayakazi na muntu mwishirahamwe mpuzamakungu onu zed rad al hussein ahamagariye ibihugu bitanu bigize inama nkuru y'umutekano muri iryo shirahamwe gukoresha uburenganzira bifise kugira bihagarika intambara z'urutavanako ziri mu gihugu ca Siriya Hussein amenyesha ko ivy'abanyagihugu bo muri mu gisagara ca Aleppo muri Siriya bariko barabamwo ataho bitaniye n'ivyo ibisagara bimwe bimwe vyabayemwo mu ntambara ya kabiri y'isi yose ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS rimenyesha ko mu kiringo c'indwi zibiri gusa abantu bashika ku majana atatu na mirongo ine na babiri bagizwe hanini n'abana basize ubuzima muri izo ntambara abashika ku gihumbi n'ijana barakomeretse muri bo amajana abiri na mirongo itandatu n'umwe n'abana vitali charkin aserukira uburusiya muri onu yatangaje ko zed hussein ataburenganzira afise bwo gusaba inama ijejwe umutekano gukoresha ububasha ifise tubibutse ko leta zunze ubumwe za amerika iherutse guhagarika ibiganiro yari yaratanguye kugiranira n'uburusiya bivuye ko igihugu cy'uburusiya cyabandanije gufasha leta ya siriya muri ibyo bitero ku banyagihugu bo mu gisagara cya lepo muri siriya perezida rodrigo duterte wa filipine yatangaje kuri uyu wa kabiri ko perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika akwiye kujya mu muriro udahera muri iryo jambo perezida duterte yaneguye kandi ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya mu kuvuga ko ari we yoru ari we yorungikira mu ipurgatori iryo shyirahamwe kuko umuriro wuzuye ibyo perezida duterte yabishikirije mu gihe yari karanegura ibyashyikirijwe ku bijyanye n'igikorwa yatanguje cyo kurwanya ibiyayuramutwe igikorwa kimaze guhitana abantu bashyika ku bihumbi bitatu bahasize ubuzima mu kiringo cy'amezi atatu perezida duterte amenyesha ko kimwe mu bikorwa azorangura imbere y'uko aheza ikiringo cy'iwe cy'imyaka itandatu ari uguhagarika imigenderanire filipine ifitaniye na amerika akavuga ko yopfuma akorana n'igihugu cy'uburusiya hamwe n'ubushinwa ni mu gihe kuri uyu wa kabiri amerika yatangura ikiringo gishasha cy'imigenderanire y'igisirikare isanzwe ifitaniye n'igihugu cya philippine josh ernest umuvugizi w'ibiro mu by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje kuri uyu wa kabiri ko atagwandiko na rumwe bararonka ruvuye kwa perezida duterte rusaba guhagarika imigenderanire ibyo bihugu uko ari bibiri bisanzwe bifitaniye ibiganiro biherutse kuba hagati ya nawaz sharif umushikiranganji wa mbere wa pakistani hamwe na, na mugenzi we w'ubuhindi bivuga ko bishobora kuvamwo agahengwe kukumvikana
urakoze rosine ku makuru uheje kudushikiriza ibihugu bya buraya bisaba urundi kugira utwigoro mu bijanye n'agateka kazira muntu ubwigenge bwo kumenyesha amakuru n'ubundi bwigenge nk'ubw'imigambwe ibyo byavuzwe ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri n'uwari arongoye intumwa za buraya zari zimaze iminsi ziri i bujumbura mu burundi izo ntumwa zisaba leta kandi kwemera gukorana n'umurwi wo gutohoza uherutse kwemezwa n'igisata cya onu kijejwe agateka kazina muntu ni inkuru ya mugenzi wacu yareje uri kaneza muri iyo minsi bari bamaze mu burundi intumwa z'ubumwe bwa buraya zabonanye n'abantu baserukira ibisata bitandukanye muri abo harimo intumwa za leta uwararongoye izo ntumwa yibukije ko urugendo rwawe na bagenzi be rwari mu ntumbero yo kuraba aho ivyasezeranywe hagati y'uburaya n'uburundi bigeze hafatiwe ku ngingo yafashwe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka aho ivyo bihugu vyahagarika imfashanyo vyahora biha leta biciye mu masezerano y'ikotoni ayo masezerano akaba agenga imigenderanire hagati y'ibihugu vya buraya na afurika karayibe niba hari pasifike ya sepe n'ubu muryango wa buraya hari ivyo ubona bitaratomoka kun vervac niwe yarongoye intumwa za buraya Il y a des engagements qui sont attendus du gouvernement burundais dans ce cadre-là, que ce soit au niveau des, des droits de l'homme, de l'espace politique, des agira ati hari ivyo tukirindiriye ko leta y'uburundi yiyemeza aha twavuga nk'ibijanye n'agateka ka zina muntu ubwigenge bw'abantu no kurondera umuti wa politike w'ingorane igihugu kirimo uturorero ni nk'ibijanye n'agateka ka zina muntu n'ubwigenge bw'imenyeshamakuru hamwe n'imanza ziriko ziracibwa indunduro ya vyose kuri twebwe ni uko n'ubu tugifise umwitwarariko muri ivyo bisata ngaha mu burundi dans ce domaine euh, précis euh, ici au Burundi.
ubumwe bwa buraya buhamagarira kandi leta n'abatavuga rumwe nayo kwitabira ibiganiro vyimirije arusha mu minsi iri imbere Nous avons reconfirmé toute l'importance que nous attachons à la médiation régionale, le président Mukapa.
twarasubiye kwiyemeza agaciro duha umuhuza mukapa yagenywe n'umuryango wa yase kugira ngo afashe impande zitandukanye zitumvikana mu burundi ivyo twabwiye leta n'ivyo tubwira abatavuga rumwe nayo ni uko bategerezwa kuja muri ivyo biganiro atagufyina hari ibiganiro bitegekanijwe mu ndwi nkeya hariya arusha twizera ko leta izobijamwo n'umutima wose umuti wa politike kubw'ibihugu vya buraya tuwubona mu masezerano y'arusha kuko amasezerano y'arusha ubumwe bwa buraya bwarayasinye nk'icyabona ayo masezerano ntawe utazi ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri yatumye haba iterambere ni naco dukurikirana muri iki gihugu Exactement l'objectif que nous poursuivons ici au pays.
veruvake yanamiriye kure ivyo leta y'uburundi yagiriza umuryango wa buraya ko ari wo watumye hashingwa i geneve mu ndwi iheze ingingo yo kuzana umugwi wo gutohoza mu burundi Là où l'Europe a joué un rôle, c'est dans le- la rédaction ou l'adoption de la conclusion du Conseil des droits de l'homme. Ah, j'ai trouvé- aho uburaya bwagize uruhara Nous mu avons kwandika essayé ni ukwemeza de iyo faire ça ngingo ensemble y'igisata avec ca le onu gouvernement.
kijejwe agateka ka zina muntu ibindi n'umushikiranganji w'imigenderanire yotubera icabona twaragerageje gukorana n'uburundi n'ibindi bihugu vya afurika ngo turonke ingingo yumvikanywe ko ariko ntibyakunze bitewe no gushaka guke kwa leta y'uburundi ubu icyangombwa ni uko leta yokwemeza bemera gufashanya n'icyo gisata niko iyo ngingo ntiyahurijweko na bose umugabo yemejwe ibihugu byose bya afurika biyishyigikiye mu kutayanka umugwi wo gutohoza uzoza ngaha udacagura twibaza ko leta y'u Burundi itegerezwa kuwemerera kuko yamivuga ko ibintu byasubiye mu buryo donner sa pleine coopération à cette commission d'enquête.
kuri uyu wa mbere ahejeje kubonana n'izo ntumwa umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu alain menyamitwe yasohoye itangazo asaba ibihugu vya buraya gufuta ibihano vyose vyafatiwe uburundi eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari muri tanzania mu rugendo rw'iminsi itatu kuva kuri uyu munsi wa mbere ku munsi wa kabiri ibyo bihugu uko ari bibiri byarasinye amasezerano yo guhanahana igitoro biciye mu kiyaga tanganyika ni inkuru ya mugenzi wacu claver niyo nkuru itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya tanzania rivuga ko ibiganiro hagati ya perezida joseph kabila wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe na perezida jean pombo magufuri wa tanzania byashimikiye ku byerekeye ubutunzi imigenderanire guteza imbere inyubakwa rusange ukwivunira umwansi hamwe mu byerekeye umutekano ibya politike ndetse n'ibijyanye n'amasoko ntanganguvu kuri uyu wa kabiri mu gatondo abakuru b'ibihugu bahagarikiye amasezerano yo gucukura no guhanahana igitoro cya peteroli hamwe na gaze biciye mu kiyaga tanganyika yatewe ku mukono n'abashikiranganji bajejwe amasoko ntanganguvu ku mpande zose perezida wa kongo yavuze ko bamenye ko ari igitoro cyo mu bwoko bwa peteroli mu burengerazuba bw'ikiyaga albert yavuze kandi ko bafite icyizere ku buhinga bwamaze kwerekana ko hashobora kuba hari n'igitoro cyangwa amavuta y'ubwoko butandukanye mu kiyaga tanganyika yemeje ko inzira nziza yo gukurikiza ari uko ibi bihugu bibiri bisangira inyungu zikomoka muri ubwo butunzi kama mu kiganiro bahaye abamenyesha amakuru caciye mbere no kuri televiziyo y'igihugu perezida kabila yabwiye mugenzi we ingene politike yifashe muri kongo Nimeweza pia kumjulisha hali yetu ya siasa kwa sababu kwenye vyombo vingi vya habari.
Hagira ati namubwiye vya politike kuko mwumvirije ibinyamakuru byinshi uwomenga Kongo yose iri kwirakamwe umuriro. Nagomba kuvuga ko abanyagihugu bacu mu karere kose ari bamwe iyo hegereje amatora havugwa byinshi amaraso agashuha ariko iwacu muri Kongo hari amahoro turiko turasubiza ibintu mu buryo duhoyahoya kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare mu gihugu cyose turi mu biganiro i Kinshasa kugira ngo imitima isubire gutekana ikigamijwe ni uko amatora aba yaba mu mpera z'umwaka cyangwa inyuma yaho gato amatora abwirizwa kuzoba kandi mu mahoro namubwiye ko ari we atwara sadeke ko umutekano hagati y'ibihugu byacu ubwirizwa kurabigwa hagufi tukagwanya kandi abagwanyi bova mu gihugu kimwe baja mu bindi hamwe n'ibindi musanze muzi ko hari n'abasirikare ba tanzania baje muri kongo kudufasha kugwanya abagwanyi Kwenye brigade ya SADC chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa.
perezida wa tanzania magufuri nk'urongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika yo mu mpanuko sadec n'igihugu cya kongo gisanzwe kirimo yavuze ko agiye kurungika intumwa kuraba ingene imyiteguro y'amatora iriko iragenda muri ico gihugu yatangaje kandi ko igihugu cya kongo cifuza kwinjira mu muryango wa afurika y'ubuseruko nitatuma mawaziri wa mambo ya nje nzotuma abashikiranganji b'imigenderanire batatu bo muri sadeke bagende kuraba muri kongo ivyo yambwiye mu vya politike n'umutekano ko ari vyo ko n'amatora ariko ategurwa neza kugira ngo demokarasi ibungabungwe reka mbwire n'impunzi z'abanyekongo ziri ngaha muri tanzania ko bogenda iwabo bakiyandikisha bakazotora indongozi zabo bifuza ntibagume bicaye ahubwo baterere mu kubaka igihugu cabo twavuganye n'iby'ubutunzi ambwira ko kongo ikorana ubucuruzi n'ibihugu byose by'akarere ka afurika y'ubuseruko nk'ubuganda tanzania u rwanda n'uburundi yambwiye ko tworaba ingene icyo gihugu coze muri eyase kongo izotangura ibindorerezi hamwe n'iyanyandikira ikete nzobwira bagenzi banje batwara ibihugu bya eyase turabe ko kongo yoza nitapeleka kwa viongozi wenzangu hoja yao perezida magufuri na mugenzi we kabila bashize ibuye rya mbere ku nyubako y'ikivuko kizohuza ibi bihugu ku ruhande rwa tanzania mu ntumbero yo korohereza abagwizatunga mu bisata bitandukanye harimo n'ico gitoro ca peteroli hamwe na gaze nivyatangura gucukugwa bitekanijwe ko umukuru w'igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo urugendo rwiwe rw'iminsi itatu rusozegwa kuri uyu wa gatatu pyeklavi n'inkuru iyarusha ku bw'ijwi ry'amerika abatunze imodoka muji wa kigali kuva ku munsi wa gatandatu no ku munsi wa mungu bagiye babona ubutumwa bugufi ku matelefone yabo boherejwe na koperative y'abahoze mu ngabo kvcs mu majambo avunaguye y'icyongereza ubutumwa bwabasaba kwihutira kwishyura amafaranga y'aho baba barahagaritse imodoka ariko bakagenda batarishe ikoperative isaba ba nyene imodoka kwishyura mwenda wose bayifitiye bakongera ko amande angana n'ibihumbi icumi iyo ni ingingo yashavuje cyane rwose abanye n'imodoka kuko bavuga ko baka amafaranga ku nguvu bakabura n'aho babariza ni inkuru ya mugenzi wacu hasi umutakaboye ariko batubwiye ko ugomba kwishyura amafaranga nturebye n'imodoka embe ese niwe wayitunze bwa mbere cyangwa yari irimo ideni imbere urebe n'iyo karita ejo n'imodoka ukuntu igihe yahinduriwe bakorana na mitasiyo iyo banshyize amafaranga ibihumbi icumi n'amafaranga magana abiri oya ndayatanga kubera yuko ntabona natunganya wanjye njya gushaka nyiri imodoka mba mfite ibyo nkora bindi anyura ahenze kuri ko kwishyura amafaranga ubushize natanze amande jisitoma kubera ibintu bya rubavu nababwiye yuko sindagenda i rubavu aba ni bamwe mu baturage bo mu mujyi wa kigali batunze ibinyabiziga bazindukiye ku cyicaro cya koperative y'abahoze mu ngabo basobanuza ibyo amande basabwa gutanga benshi bagaragaza ko amande bacibwa ya parikingi basize batishyuye atari yo kuko aho babwirwa ko bari bahagaze batigeze bahagera ku matariki yanditse ku gipapuro kibishyuza hari n'abemeza ko basabwe gutanga amafaranga ngo bagiye mu ntara bagenda batishyuye kandi batarigeze barenga umujyi wa kigali barambwira ngo ubwa mbere ngo nari rubavu sinishyura i rubavu igira utwa mfite imodoka ishaje nta nubwo ishobora kugera ku muhima ubwa kabiri ni ku gisimenti bambwira itariki icyo gihe nari nagiye kwigisha ikampara ibyo ni iki mbese i rubavu ntabwo nigeze njyayo nimuze tugende mujye kureba niyo modoka niba wowe ushobora kuyigeza i rubavu ndakwemera igihe babuze n'ibyo wanshafe baguciye ibihumbi icumi magana ubwo ni dutatu ngo utishyuye ubwo dutatu ndabyubaha pe ntakubeshya nta muntu ushobora kunyandikira ngo ni kumuha amafaranga ijana ejo bundi ho aha bavuga ziniya narishye magana narishye amafaranga magana abiri ndakubwiye ko bagiye bashaka ukuntu bakusanya amafaranga wihera urukundo ushinzwe guhuza ibikorwa muri iyi koperative yabwijwe ijya mbere ko amafaranga baka ba nyir'amamodoka yashyizweho n'iteka rya perezida wa repubulika rigena imicungire ya za parikingi rusange za njyanama z'uturere akaba arizo zigena uko ayo mafaranga azakwa n'uko azacungwa wira urukundo yavuze ko bafashe iyi gahunda yo kwishyuza abantu ku bwinshi nyuma y'uko basanze umwenda umaze kuba muremure nk'ubu hano mu mujyi wa kigali usanga amande ari ibihumbi icumi ku muntu ugiye atishyuye cya giceri cy'ijana wibuke ko byigeze kuba buriya ari ibihumbi mirongo itanu twamaze kubona tubona tumaze kugira muri database yacu dufitemo abantu benshi barimo imyenda y'igihe kirekire turavuga tuti aba bantu aho kuvuga ngo tujye guhagarara ku mihanda n'abapolisi tujye kubafata byaba byiza tuboherereje ubutumwa bugufi bubabwira yuko hari imyenda bafitiye utwo turere dutandukanye byaba byiza yuko bayishyura ngira ngo ahubwo abantu bakaye banibaza batari ko si ubundi telefone zacu kevesesi yazikuhehe twakoranye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kuko baba bafite telefone z'umuntu wanditseho ikiziga runaka uyu muyobozi avuga ko batunze amamodoka bose bandikiwe muri iyi mpera z'icyumweru bagera ku bihumbi mirongo itatu na bine kandi iki gikorwa kigikomeza kuko bategereje kwandikira abandi basaga ibihumbi mirongo ine ubu buryo bwo kwishyuza abantu icyarimwe abatunze ibinyabiziga babifata nko kubahohotera kuko hari bamwe bananirwa kwishyura bitewe no kubura abakozi ba koperative wiri rukundo asobanura ko bateganya gushyiraho uburyo bwo kuzafasha abantu kujya bishyura mu buryo buboroheye mu gihe basanze abashinzwe kwakira amafaranga badahari rukundo asobanura ko mu minsi ya vuba hazabaho igikorwa cyo kwishyura hifashishijwe telefoni zigendanwa uyu muyobozi asobanura ko mu gihe cya vuba ku mazu yose akora ku mihanda minini cyane cyane akorerwamo ubucuruzi azaba yashyizweho abakozi bashinzwe kwishyuza amahoro ni igikorwa abantu bafata nko kuvogera urugo rw'umuntu rukundo ariko asobanura ko amategeko atari ko abibona kuva kuri kaburimbo ujya ku nyubako yawe metero indwi ni ubutaka bwa leta werera abantu benshi barubaka bagashyiramo n'amapave ni byiza hagasa neza bakumva yuko habaye ahabo ariko ubwo butaka ni ubwa leta ni nayo mpamvu batubwira bahashinga na bya byapa bya pay as you park rero abantu iyo bahashyize amapave gusa ntabwo yita kuri ya distance kuva kuri kaburimbo kugera ku nyubako ye ahita yumva yuko ari aho hanyuma iyo bya bindi biri inyuma y'igipangu biramutse bisenyutse y'amapave mwashyizeho kubera imodoka nyinshi zihagiye nimwe muhasana cyangwa ari nyiri urugo akarere gatwakirira amahoro gakwiye kuba kaza kakahasana iyi koperative yashyizweho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane inzego za leta zinyuranye zirimo inteko ishinga amategeko n'urwego rw'umuvunyi bagiye bayisaba kenshi ko yanoza imikorere yayo mu ntangiriro uwakoraga amakosa yo kugenda atishyuye parikingi iyi koperative yamucaga amafaranga ibihumbi mirongo itanu byatinda atayishyuye ikinyabiziga cye kikaba cyatezwa cyamunara kugeza ubu ariko amande yaragabanijwe asigaye ku bihumbi icumi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamenanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda uno ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ibyaranze leta z'ubumwe za amerika muri kashyize hamwe no muri ibi bihe tugezemo kiramwaka leta ya amerika irakoresha tombora itanga uruhusha bita green card mu congereza rwo kuja kuba no gukora muri amerika iyo tombora yuguruwe ejo itariki ya kane y'ukwezi kw'icumi izorangira ku itariki indwi y'uku kwezi kuza niyo nkuru mugenzi wacu thomas kamirindi agiye kuvuga ko mu kiganiro amerikana
abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bo ku isi yose bajya kuri interineti buri mwaka kwigeragereza ayo mahirwe tombora y'uyu mwaka mushobora kuyisanga ku rubuga rwa interineti rwayo rwihariye minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yafunguye ari rwo www akadomo dv lottery akadomo state akadomo gov kuzuza ibyangombwa basabaho ni ubuntu nta faranga na rimwe basaba ariko se koko hari abatsinda iyo tombora igisubizo ni yego urugero ni rosbe mazihari akomoka muri irani yatsinze tombora ya green card mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda ati icyo gihe nari mu ngabo z'igihugu iwacu nagiye kumva numva mushiki wanjye rosbe aramamagaye kuri telefone ambwira ngo mpamagara vuba vuba nahise nanjye muhamagara noneho ampa iyo nkuru nziza narishimye cyane pe hari abagira amahirwe yo gutorwa bakoze tombora inshuro nyinshi nka rosbe mazhari yabwiye ijwi rya amerika ko yatoranijwe amaze kugerageza inshuro eshanu ni ukuvuga imyaka itanu yikurikiranije iyo ukora tombora rero ntucika intege iri ni ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo kugerageza amahirwe bikorerwa kuri interinete gusa kubera iki ibisobanuro na karin king umuvugizi w'ishami rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika rishinzwe viza cyangwa se uruhushya rwo kwinjira mu gihugu aravuga ati ubu buryo twashyizeho butuma uwuzuza yikorera byose ubwe ku giti cye adakeneye ubimworohereza nta mafaranga atanga na gato amakuru yose akenera ayasanga ku rubuga twashyizeho no kureba ko yatoranijwe abikorera ubwe kuri urwo rubuga rwa interineti abazashakisha amahirwe ya green card muri uyu mwaka bazajya kuri interineti guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu k'umwaka utaha kureba niba baratoranijwe tubibutse urubuga rwa tombora ya green card mbere yo gusezeranaho ni www akadomo dv lottery akadomo state akadomo gov murakoze rero mugire amahoro n'amahirwe mwari kumwe na thomas kamirindi
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ibihugu byo muri afurika bishaka gukorana na amerika bishaka imigenderanire ifatiye ku budandaji aho gufatira ku mfashanyo leta zunze ubumwe za amerika ziyemeje gukorana n'akarere ka afurika kugira bitume haba iterambere ryihuta ku banyafurika bose ibyo byatangajwe na perezida wa amerika barack obama mu ikoraniro rigira kabiri ryerekeye ubudandaji hagati ya amerika n'akarere ka afurika imitahe ya amerika mu karere ka afurika yiyongeye ibice mirongo irindwi ku ijana ibidandazwa amerika ishorera muri afurika vyariyongeye bikomeye mu kiringo c'imyaka ibiri kuva ikoraniro rya mbere ribaye hagati ya amerika na afurika amasosiyete yo muri amerika na afurika yaragiranye amasezerano y'agaciro k'imiliyaridi cumi na zitanu z'amadolari mu bizofasha iterambere muri afurika mu bijanye n'ibisata vy'amahinguriro amagara y'abantu n'amasoko ntanganguvu atageramira ibidukikije amasezerano y'ukwiyemeza ku vyerekeye gukorera hamwe yatangajwe mu ikoraniro ku vyerekeye ubudandaji ryahuje amerika n'akarere ka afurika vyongereza amafaranga arenga imiliyaridi icenda y'amadolari mu vyerekeye ubudandaji n'imitahe n'akarere ka afurika mu gihe hari intambwe ziriko ziraba ntizihagije naho hari iterambere riboneka mu bice bitari bike vyo mu karere ka afurika umwimbu w'ubutunzi mu karere ka afurika yose uracangana n'umwimbu w'ubufaransa bwonyene igice gitoyi cyane cy'ibidandazwa amerika ishorera hanze ni ukuvuga hafi y'ibice bibiri ku ijana nivyo bija mu karere ka afurika igikenewe kugira ivyo bihinduke ni ukongereza igitigiri cy'abanyafurika bashobora kuronka umuyaga nkuba gushika kuri bibiri vya gatatu basanzwe batagira umuyaga nkuba imyaka itatu inyuma y'uko umugambi wo kongereza umuyaga nkuba muri afurika power africa utangujwe ibice bitari bike vyo muri nigeria tanzania n'u rwanda birafise umuyaga nkuba ivyo ni ukuvuga ko abanyeshuri bashobora kwiga mu ijoro kandi imirimo y'ubudandaji ishobora kubandanya leta zunze ubumwe za amerika ni sosiyete y'umuyaga nkuba general electric eh, vyatangaje umugambi wo gukorera hamwe kugira bishigikira amashirahamwe yerekeye umuyaga nkuba ari mu minwe y'abafasoni mu karere ka Afrika perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama aremera ko bashobora gutuma ingo n'amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji arenga imiliyoni mirongo itandatu zironswa umuyaga nkuba kugira haba iterambere ry'ubutunzi birakenewe cyane ko ibihugu vyo muri Afrika bigendera ku buyobozi bwiza ivyo nivyo bituma ubudandaji n'imitahe biboneka ibihugu vyo muri afurika bikeneye gushira uburyo n'inguvu mu rwaruka rwavyo perezida obama avuga ko mu gihe abakiri bato bateye imbere muri afurika mu gihe bagiye mu mashure bakaronswa uburyo bwo kwiteza imbere ngo akarere ka afurika kazotera imbere atankeka avuga ko niyo bakora ivyo vyose ubutunzi bw'ibihugu vyo muri afurika buzotera buja imbere ngo ivyo ntibizogirira akamaro gusa akarere ka afurika bizogirira akamaro kandi leta zunze ubumwe za amerika n'amakungu
iryo ryari ijambo ry'intungamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya turasozera ibiganiro vyacu ariko imbere yaho reka tubibutse incabaki y'amakuru twabashikirije wazini muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi muri sudani y'umanuka abanyagihugu bahunze intambara zimaze iminsi ziri muri icyo gihugu bivugwa ko bariko bafira mu ikambi bahungiyemo mu gihugu cy'ubuganda bivuye ko atabuvuzi bukwiye bafise kuri wa kabiri mu gisagara cya farmville muri leta ya virginia niho ivyegera vy'abakandida bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika tim kaine w'abademokrate na mike pence w'abarepublikani bahuriye mu kiganiro cyateramishijwe n'umumenyeshamakuru wa cbs ellen kuyano Ico kiganiro cyari kigamije guhijamba abakandida bagahangana ku bijanye na politike bafise ku gihugu cabo hamwe n'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Umuyobozi w'agatekazi na muntu mwishiramwe impuzamakungu Zedrad Al Hussein arahamagarira ibihugu bitanu bigize inama nkuru y'umutekano muri iryo shirahamwe gukoresha uburenganzira bafise bifise kugira bihagarike intambara z'urutavana ko ziri mu gihugu ca Syria. nayo perezida rodrigo duterte wa philippine yatangaje kuri wa kabiri ko perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika akwiye kuja mu muriro udahera muri iryo jambo perezida duterte yaneguye kandi ishyirahamwe ry'ibihugu vya buraya mu kuvuga ko ari we yorirungika mu ipurgatori kuko umuriro wuzuye
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashije muhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na rosine munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.